my correct people, hmm, no be small tin na happy sunday to everyone good morning good afternoon depends on where you dey watch me from so my people, i don't carry one cheese. come right now if you never subscribe to my channel abeg may you subscribe or share this video They say hmm, baba agbalagba come storm palace as e enter palace na all these, uh, uh, eh, ulori them because dem say na only view ife papa na im invite am come because wetin dey happen for palace e don pass only view ife papa power because e don try to talk e say too much before e enemy go go die so as he still dey alive so say he need to help e pikin because e pikin no be everything pikin go dey get straight because Is it because the love of money Now he begin dey dey all these women all these women trap e just that the women dem not come to see kabiyesi finish dem dey respect kabiyesi because kabiyesi he don't do that thing for body wey they take dey wey they take dey get respect And dey hear me so mm -hmm. so all these women now when these things when they do you go see am now now now now e go backfire as baba agbalagba just come as e just come na so all these women na so dem run comot for palace dem begin dem begin dem pack their load dem vanish comot for palace my people, na so dem say people open mouth their mouth no fit close my people, dem say no be small tin o oh. dem say the kain run wey these people run eh as dem see this man eh this ifa man Storm the uh, eh, storm the palace They say they run kata kata katakata kitikiti as i hear am eh, <laughs> i pause laugh <laughs> Ah wow wow wawa una not say kabiyesi papa Now you go carry this baba agbalagba come so that he go do something wey all these women anyone when busy, it e not good for inside e will leave kabiyesi wey dem go take separate for kabiyesi comot na him go carry dis baba agbalagba come palace so na him come talk say the things wey him carry come so when him do say anyone when he just dey when in him mind get evil spirit when he dey plan evil concerning kabiyesi you understand say when e dey go up and down dey go spiritual juju every place say this thing when e go do for palace o say na so they go use their hand by diasef take pack comot my people, this thing when be say baba agbalagba wan do so They say within three days na they go take do am as dem take run comot so comot for palace say baba agbalagba e go still do am go for river and if he do am for river he go come go put am for there so within how many days three days if they don't call back if they don't come back to the palace say from there they will see wahala na say we will see what wetin will happen Let's make we not even worry make we open our eye down say we will soon see something those women now if they hear that as if they, as soon as they go hear that kind thing now when baba agbalagba don't talk they go run come back o oh. because according to wetin we hear we hear say dem say These women eh, because they no even want anything when e concern queen naomi make queen naomi even enter that palace step his leg into that palace you understand Now I make am we hear say every day every time Now they tell the dey dog goat goat They kill dog They use dog blood They use and they do sacrifice different things Now im dey do my people dem say kabiyesi no make any announce uh, dem no the baba uh, the baba agbalagba say kabiyesi papa say he happy well well o oh, the way wey he take come on announce say dem no even announce am o oh, na so he take come say he dey very very <laughs> he say he dey excited as he take come like that save not dem because he say wetin he dey see for palace eh he say is too much wetin you dey see is too much my pipo dem say baba agba say before im go start di procedure to do dis tins eh e say e need to see queen naomi o oh. shey queen naomi go gree see am queen naomi na born again you understand say queen naomi go go see am e go see say becos if im see queen naomi im go know wia to start na di love wey uh, eh, Ooni of Ife papa get for Queen Naomi na make am dey do all these things so that Queen Naomi go, come come stay you understand Will come back to palace because there is nothing more so my people they say Kabiyesi papa you have to tell the man say the truth of the matter be say say Queen Naomi no dey on ground say anything when he wan do say he dey free to do am so say na wetin kabiyesi papa talk say make e do am e say even dat three days wen baba agba say e wan stay sef e say no sure say queen naomi go even fit come that time you understand say where queen naomi dey e dey far away you understand me my people. you know say all these dis eh, oloris eh dem think say dem get sense paroko no say dem dey use juju na i just pray Marupo, God will put your life for us. So that you will see. Anything when they do concerning see your son, everything will dey spoil one by one in Jesus' name. You understand? It e will dey spoil. Because their wickedness is too much, my people. so they say parole tell and say if dem attack queen naomi say make it e come You e know, go greet come so now the di man di eh, baba agba say In like this now him go stand for your gap him go stand gidigba say because dis women say na day Now that they do different juju Now that they kill different cow eh, cow different goat different dog When they say they do sacrifice When they they blow every night before they sleep They get one way they go consult you understand every day by day na dem take dey do juju say make eh, Ooni of Ife just stay away and eh, make Baba Agba just quiet day in. own say e know what he will do say everything will be okay He said e go stand in the gap o oh, for Queen Naomi He said because Queen Naomi na im born break the yoke na im born the first son and na open doors for Kabiyesi wen Kabiyesi come begin dey see children they born he say if e no be Queen Naomi Only of Ife no go get any other children pipo kparoko don vex o e say na im blood now they walk. work for Tadenikawo body o he say na Tadenikawo na Kabiyesi pikin He say right now as dem dey so these things when they do say he will stand the gap because nothing must happen to kabiyesi uh, to queen naomi and tadenikawo and to even his son oni of ife he say he go stop in that he go stand in the gap say dem no go fit do anything na wetin paroko talk my people as i hear am eh sweet me no be small.